mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuba dukurikira mukoresheje interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza mbaye ikaze mu makuru yacu igikomangoma hari w'ubwongereza uri mu rugendo ku mugabane wa afurika yagendeye u rwanda umuryango akuriye urengera amaparike ufite amasezerano yo gucunga parike y'akagera mu ntara y'uburasirazuba na parike ya nyungwe iri mu ntara y'uburengerazuba twebwe kompanyi opotunitizi dufite amahirwe menshi cyane kubera ni amahirwe kuri civil society ni amahirwe ku gihugu cy'u rwanda turatekereza ko birashoboka ko tugiye kubona ubushobozi buhagije cyangwa izindi za opotunitizi mu kongera imbaraga mu kubungabunga amashyamba
uwo ni john gakwavu ukorera umuryango ariko rwanda nziza wita ku kurengera ibidukikije avuga akamaro umuryango igikomangoma hari ayoboye bizafasha u rwanda muri kenya abunganira raila odinga batangaje ko batanze ikirego mu rukiko berekana impamvu atemera amajwi yavuye mu itora rya repubulika naho abasirikare bagera ku bihumbi icyenda ba Ukraine bamaze guhitanwa n'imirwano igihugu gihanganyemo n'uburusiya izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya abunganira raila odinga batangaje ko batanze ikirego mu rukiko berekana impamvu atemera amajwi yavuye mu itora rya perezida komisiyo y'amatora yemeje ko william ruto ariwe watsinze ayo matora ni inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka
raila odinga w'imyaka mirongo irindwi n'indwi yiteze inyishu ya sentare mu minsi cumi n'ine ni mu gihe kuri uno munsi wa mbere amanza den manzo yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiro byiwe byarungitse ibirego bibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi aho bita online umwe mu bashigikiye odinga yavuze ati icyo twiteze ku birego byatanzwe muri sentare ni uko raila odinga ari we azotangazwa nk'umukuru wa repubulika ya kenya ati impamvu ni uko uburyo amatora yagenze ategerezwa gufutwa kandi ntayo tuzokwemera dushaka gutunganirizwa kandi dushaka ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa kuko ntibashobora kuguma bateshagiza mutama niwe mubyeyi wa kino gihugu niwe azoteza imbere ugwaruka ibiro bijejwe amatora muri kenya bigizwe n'abakomiseri batumvikana na gato bamwe muri bo baratangaje ko ari william ruto yatsinze amatora yabaye ku itariki icyenda z'ukwezi kw'icyenda mu gihe hari n'abahisemo kwiyonjora amatora muri kenya yari yabaye mu mutekano uretse uruhagarara rwabaye hasigaye iminota mike ngo hatangazwe ibyavuyemwo mu gihe sentare yokwemeza ibiheruka gutangazwa ruto azoba abaye umukuru w'igihugu agira gatanu kuva igihugu cikukira ku bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu sentare itesheje agaciro ibyavuye mu matora amatora mashasha azotegerezwa kuca atunganywa mu minsi mirongo itandatu
tuve muri kenya tujye muri mali aho koronel abdulahi mayiga umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagizwe minisitiri w'intebe w'agateganyo mu mwanya wa cogel mayiga urimo kuruhuka kubera uburwayi ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo koronel abdulahi mayiga muri iki gihe yari umuvugizi wa leta mu ntango z'uku kwezi ikinyamakuru cyo mu bufaransa jeune afrique cyatangaje ko cogel mayiga yagize ibibazo byo mu bwonko yamara umwe mu bahanuzi biwe yarabihakanye igihe itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters ryamuhamagara kugira agira icyo abivuga ko Chogel Mayiga ari mu bantu bagaragaye cyane mu guhangana kwabaye hagati y'abategetsi ba Mali n'ab'ibihugu bibanyi byo muri Afurika yo mu burengero hamwe n'ibihugu byo mu mahanga byanebaguye gukorana mu bya gisirikare hagati ya leta ya Mali n'abacangiro b'Abarusiya hamwe n'uko abategetsi b'icyo gihugu bagumye bigizaho amatora katari gake Abdulahi Mayiga yabaye arasubirira Chogel Mayiga nawe nyene yarakoresheje amajambo akarishe yo kwifatira mu gahanga ubufaransa bwahoze bukoronjeje igihugu ciwe yabwiye perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ko akwiye guheba inyifato yiwe n'ivyiyumviro vya gikoloni mari muri iki gihe iyobowe n'abategetsi b'abasirikare bashitse ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aba bategetsi baremeye gutunganya amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane
arakoze fideli niyo ngabo umuyobozi mukuru mu gisirikare cya ukraine yatangaje uyu munsi ku wa mbere ko abasirikare bagera ku bihumbi icyenda b'igihugu cye bamaze kugwa mu mirwano bahanganyemo n'uburusiya fideli none ni ukomeza ibitigiri uwo mutegetsi mukuru w'igisirikare cya ukraine general valeri zuruznyi yatanze bisa n'ibya mbere abategetsi bakomeye b'igisirikare cy'icyo gihugu batanze kuva uburusiya butanga ibitero muri ikirere ku itariki mirongo ibiri na zine mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka zaruznyi yabwiye abari mu birori byo gutera iteka abasekombata n'imiryango y'abasirikare bishwe ko abana bakeneye gukingirwa mu bice bitari bike by'igihugu harimo umugwa mukuru kiyev yavuze ko atana kimwe abana bumva kubiriko biraba ko kubera izo mvo bakwiye gukingirwa menyesha ko abavyeyi babo bagiye ku rugamba kandi ko bashobora kuba bari mu bashika ibihumbi icenda bishwe tabirengaho zaruznyi yashikirije perezida wa ukraine volodimir zelenski yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni bariko bagwanira igihugu zaruznyi ntiyavuze igitigiri c'abasivile bishwe canke abasirikare b'uburusiya bishwe mu ngwano iriko iraba uburusiya ntiburatangaza igitigiri c'abasirikare babwo bishwe
barakoze oriyani itanga ishaka na fideli niyo ngabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho umukuru w'icyo gihugu paul kagame kuri uyu wa mbere yakiriye mu biro bye muri village urugwiro igikomangoma hari w'ubwongereza uyobora umuryango ubungabunga ibidukikije african parks mugenzi wacu asumta kaboyi adufitiye inkuru irambuye ubutumwa bwanyujijwe kuri konte ya twitter y'ibiro by'umukuru w'igihugu buvuga ko perezida kagame yakira igikomangoma ari mu rwego rw'akazi nka perezida wa african park guverinoma y'u rwanda ifite amasezerano na african park yo gucunga parike y'akagera mu ntara y'iburasirazuba na parike ya nyungwe iri mu ntara y'iburengerazuba ubutumwa bugufi ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb cyahaye ijwi ry'amerika busobanura ko muri bibiri n'icyenda aribwo african park yasinyanye amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb yo gucunga parike y'akagera hasinywa andi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yo gucunga parike y'igihugu ya nyungwe iki kigo kandi ni nacyo cyafashije rdb kubona inyamaswa zari zaracitse muri parike y'akagera zirimo intare n'inkura umwe mu miryango irengera ibidukikije mu rwanda umukozi wayo gakwavu john yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko gukorana nk'ikigo nk'iki kiyobowe n'igikomangoma ari bizagira ingaruka nziza ku kigo cyabo bakorera igikomangoma hari cyatorewe muri twe twumva ni opotunitizi dufite amahirwe menshi cyane kubera ni amahirwe kuri sivo sosayiti ni amahirwe ku gihugu cy'u rwanda icyo tugamije kuri iri torwa turatekereza ko birashoboka ko tugiye kubona ubushobozi buhagije cyangwa izindi za opotunitizi mu kongera imbaraga mu kubungabunga amashyamba muratekereza ko mushobora no kubona n'amafaranga yiyongera mukabasha gukora neza yego cyane kandi ibyo birakenewe cyane no gufasha abaturage begereye ayo mashyamba mwari musanzwe mufite ikibazo cy'amikoro mu mishinga yanyu yego dufite icyo kibazo kubera kubera ikibazo cya korona virusi byarakubise ahantu henshi cyane ahantu henshi twarakomangaga kera ku gushaka ubushobozi baragabana ikigo african park gifatanya na guverinoma zitandukanye mu gucunga parike z'ibihugu n'ibyanya bibungabunzwe kuva africa park isinyanye amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb ku mikoranire no gucunga parike y'igihugu y'akagera ibikorwa byo gushimuta inyamaswa byaracyashywe ndetse izo nyamaswa ziraniyongera ubu iyi pariki ikaba ibarizwamo amoko atanu y'inyamaswa arizo intare inzovu ingwe imbogo n'inkura afurika pake yagize uruhare rukomeye mu kubungabunga no kurinda parike y'akagera ku buryo uretse kwiyongera kw'inyamaswa umutekano wazo warakajijwe ndetse ndetse iyi parike irazitirwa kugira ngo zidakomeza kononera abaturage afurika pake icunga parike cumi n'eshatu z'ibyanya bibungabunzwe mu bihugu icyenda muri afurika harimo u rwanda harimo zambia harimo santara afurika harimo muri repubulika ya demokarasi ya kongo parike yo muri zambia parike yo muri malawi kongo ndetse bene ndetse na cad igikomangoma ari w'imyaka mirongo itatu n'irindwi ni umwe mu bagize umuryango w'ubwami bw'ubwongereza umuhungu muto w'igikomangoma sharire na nyakwigendera diana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga rero kiba buri munsi kuva saa kumi kugeza isaa kumi n'imwe amakuru yacu arakomeje mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje kuvugwa umutekano muke mu nkambi ya rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi bamwe muri bo bahitamo gusuhuka bakajya gushaka amaramuko mu nkambi ya murongwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira vedasite ngabo adufitiye inkuru ikurikira izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya murongwe diomede fatabutunga yavuye mu nkambi ya rusenda muri village ya mirongo itanu ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya murongwe intambamyi nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura utwo twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati eh wagurishije wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje nka ndayishimiye manuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya rusenda ajya kuba mu nkambi ya murongwe kuko ariho wari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite arimira hagati nyine muri site cyangwa hafi ibintu byiwe akabisoroma rero n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu abisoromye cyangwa ugakubitwa bakubita ikwayo umugabo aha muri site ya murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu rusenda ubu ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu umugabo aha muri site ya murongwe ni icumbi cyangwa icumi na bitanu urumva hariho akarusho kanini ku bwa moyize niyo ngabo ufite farumasi mu nkambi ya murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu rusenda kurima mu rusenda nta matongo akiboneka yo kurima kandi ntiyanimbuka cyo kimwe n'umurongo umurongo naho ni hanini haritaguje umuntu araronka ahantu ho kurima umuntu aronka ahantu akorera uduporoje kananga tw'amatomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka ni ukuvuga aracarisi imeze neza ifite akanovera keza kandi ni hanini haragutse usanga umuntu rero aronse utwo yimbura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu rusenda tito nsengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya murongwe yemeza yuko bamaze kwakira imiryango irenga ijana iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka aho ihinga ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango iri irenze gato y'imiryango ijana na mirongo ibiri nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo ni kwa kundi nyine ko abarefije bavuga bati ntitworera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abaronderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi hino biroroshye cyane amakuru ava mu rusenda yemeza yuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa gurupe mabarara noro bwasabye bamwe mu bagwanyi b'amayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi inkambi ya murongo iri mu segiteri ya mutambara teritwari ya fizi yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri ubu irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice umunani Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM mirongo ugwenda na kane n'ibice bine Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abadushakira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com turi kandi ku mbuga nkoranyambaga za instagram facebook twitter uh, ndetse na youtube aderese yacu ni vowa radiyo yacu dukomeze ibiganiro byacu urubyiruko rw'u rwanda by'umwihariko abakobwa bararushaho kwitinyuka baragenda bihangira imirimo kandi bagaha akazi urubyiruko bagenzi babo ndetse n'abaturage muri rusange mu rwego rwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu kiganiro muri isanga giheruka mugenzi wacu eugenia mukankusi yaganiriye na rwiyemezamirimo sakina usengimana washinze isosiyete afri foods limited ari nawe muyobozi wayo aratangira avuga bimwe mu bihingwa iyo sosiyete igemura ku isoko mpuzamahanga kohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda avoka imiteja amatunda noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu dufite n'abakozi bari pamanenti iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i burayi harimo ibihugu wenda byo mu bwongereza nkavuga jamani nkavuga belgium n'ubufaransa ndetse tukanohereza no muri middle east muri make rero nibyo dukora tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na east african ndetse no muri afurika muri rusange uravuga ko mugemura ibyo bihingwa mu mahanga mu burayi mu burasirazuba bwo hagati ariko muri amerika hose mwari mwahagera oya ntabwo turahagera iyo urebye kubera ko twebwe ducuruza imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fureshi ntabwo tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho uvuga rero ko muri amerika naho mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga sawa rwose ubwo turabategereje n'amaboko yombi wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu rwanda se ho mu bijyana mu gihugu cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nko mu muco w'abanyarwanda gusenda turuge cyane cyane nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugenda navuga mu bantu bo muri aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hotepa hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye ka murari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisapurayinga kubera ko munarebye nka kovide iba ibibuga by'indege barabihagaritse izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubu ngubu uruhare runini cyane tubijyana hanze ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze ni mwe mubyihingira mufite ababibagezaho bigenda gute tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi tugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative ndanavuga koperative y'i Nyanza n'iyi Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka efemi iyo ugitangira nta butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi bijyanye n'ubutaka ikindi kintu bifasha no kukuretinga imirimo imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu nyanza tukagira n'ifamu igatsibo kandi izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka urusenda biri hano ku buryo yanabyigira ese urusenda ntararubona nabikora gutya iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nawe gutera imbaraga kugira nawe ube wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatereyiningi yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri akira cyangwa se na yego ugatereyininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bihoraho ariko nk'izo famu iyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero gusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka mirongo irindwi kuri mirongo inani ku ijana tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni ijana ku ijana kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu
abahinzi mubona babyitabira
cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere mukareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama egisperiyensi agiye atandukanye wenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumikiriza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha isi iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative ari abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganiro tuba tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati nigute noneho iki gihe n'igare twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese uzi hehe nk'urusenda wenda rwitwa bataye usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera ihabanero habanero ni urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo urwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bisaba kurukurikirana cyane urwa badaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sidi ndazikora sidi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko n'intambwe ikomeye yego emerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego hari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko iyo iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya mu by'ukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza arakumva mubaza abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubanga ibintu uburyo bigenda porosesizi bifata kugira ngo nawe umucuruzi wemere ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafata dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo sakina mubwire rero muri makeya ikintu cya mbere ni gutinyuka nyine nk'uko yarayivuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera ngo nkumva rero amakuru ari ingenzi ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo kurekipotinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se kurekipotinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri congo ushobora kuba ubijyanye muri kenya ahantu hagiye hatandukanye noneho nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru igikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsaba ngewe ibyo mfite ni ibingibi akaba aribyo utangiriraho noneho ikindi cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nakora egisipoti y'imboga n'imbuto ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome ushobora gushaka gukorana n'abagoronome hari amasosiyete menshi n'abagoronome baba barangije hari n'abandi baba bafite ama consultant company cyangwa se nk'abandi bagonome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kubufite rero njye ikintu navuga ni ukwitinyuka cyane ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo zo ntabwo zabura icya mbere nk'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utari umenyereye nk'urugero wohereje nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu cya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga uvuga ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira urwera rureba hasi ayo makuru yose ushaka ugomba na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute ese niba nohereza mu bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri jama niho ndohereza y'ibiro bihugu nshaka niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu bubirigi ninjya kohereza mu bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye kimwe nk'amavoka hari amavoka yitwa hasi hari amavoka yitwa fuwese ibyo bintu byose ni ubumenyi cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka so ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye tukaba twahuriza hamwe nkakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo ndi cyane ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana ikindi cya kabiri hari ibibazo bya fayinansi umuntu wese w'urubyiruko nta mafaranga aba ahagije ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute ntabwo bigenda nkorana nabyo ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri bipiyesi ni gute najyayo hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora ariko igihe mbona byiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba kuko hari igihe wicaranye na mugenzi wawe akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta n'ubwo yigeze ajyaho byose kuko hari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko urashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu w'umushiki wawe nyine yarize wumva ni nk'uko bavuga ati nize icungamari undi yiga biyoroji igiza nshatse kumenya ibya biyoroji ntabwo nzajya kuba icungamari nzagenda kuwa biyoroji
uwo yari sakina usengimana washinze sosiyete afurifudzi limitedi sosiyete yohereza ibihingwa ku isoko mpuzamahanga yavuganaga na mugenzi wacu eugenia mukankusi
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
ikiganiro bungabunga ubuzima gitambuka no kuri radiyo ijwi ry'amerika buri wa gatatu ku makuru yacu ya saa kumi n'ebyiri mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko igikomangoma hari w'ubwongereza uri mu rugendo ku mugabane wa afurika yagendeye u rwanda umuryango akuriye urengera amaparike urengera amaparike ufite amasezerano yo gucunga pariki y'akagera mu ntara y'uburasirazuba na pariki ya nyungwa ya nyungwe iri mu ntara y'uburengerazuba uyu munsi akaba yabonanye na perezida paul kagame w'u rwanda ndetse anasura urwibutso rwa kigali mu mujyi wa kigali mu rwanda twababwiye kandi ko muri kenya abunganira raila odinga batangaje ko batanze ikirego mu rukiko berekana impamvu atemera amajwi yavuye mu itora rya perezida komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko william ruto ari we watsinze aya matora nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri badufashije mu buhanga bwe byuma na nadia taha wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe